raadiyoo nuura alhudaati. Raadiyoon nuura alhudaa sagalee uummata bal'aati. Nuura alhudaan soora qalbii musliimaati. Nuura alhudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa Alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa teenya tarribuu isaanii sagal bara kuma tokkoo fi dhibba afuriif afurtamii afur akka lakkoofsa hijiraatti. Takkaahuu Noovembar sadii bara kuma lamaa fi digdamii lama akka lakkoofsa milaadiyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa kamiisaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa har'aa keessatti murtii dhaddacha jaalalaa akkasuma iyyannoo icciitii isiniif dhiyeessina.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي dhaggeeffattoota hordofoota TV Nooral Hudaa eeggattoota deebi'ii proogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu deebisaan deebi'iin gaafiilee takkaahuu iyyannaa tanteeysanii ta warra gartee riqicha sunnaatiin dursinee akka armaa gadiiti iyyannaa irraa keessatti obboleeytiin teenye takka akka jettu dhaggeeffadha qacallottii iyyannaa isii tana fakkaattoon isii cuftinuu akka gorsarraa fudhattu akkuma ilmi namaa wal baratuttiin barnootaa keessatti ama sadiin dura nama tokko wajjiin wal baran garuu namtichi kunii nama haala bareedaa qabu ibaadatti irrattillee jabaadha salaata shanan isaa ni tiifata egaa mana furnee isaa fixanneen boodatti guyyaa tokko innummaan na waamee aaddeetiyya akkam si wajjiin bultii ijaarrachuu fedha haadha mana akkanaa taatuun sirraa barbaada akkam laaltanaan jedhe anilleen gama kooti jirjireetuma na arkadhu hin jenneeni haya itti rafeetiin sii deebisaan je'een eegaan akkana je'een boodetti baatawwan muraasa eega dabarattee odumaan karaa deemuu anaa fi inni walitti kib jennee walitti dhufne waan sin jeessan akkam goote eessarra geessee je'een na gaafate haya hin irraanfanneettumaan jira hammaan mana barnootaa kudha lamaan xumuradhu na eegin je'een indilleen deebisaa naa godhe keessatti humaa hanguma ati feetillee ansumaan eeganaan jedhe anis ga'a hangaan gartee isaaf yeroo kennee naa obsi naa obsiin jiru kana keessatti waa akkanumatti rafuttiin jiru waan inni ta'ee fi waan isa booda jiruun saroobbachaa jira haa ta'u wanni isa duubaanaaf ifa galee namni kun ammaan dura warra qabaachuu ture jaartii isaallee ni hiiken dhage tanaafiin duuba gaafa gartee naaf inni wal agarree booda akkanatti warra illee qabaachuu turte jedhanii kamiin jennaan eenaan jedhe jirti jennaan hin jirtuu ni niife maaliif hiyyite bara kanatti nama dhiiraa tokko wajjin deemti waan ifi ifirratti agarte moo waan oduu namaati lakki oduun namaatis numa jirti wanni ifiitti dhaqqabees numa jirti duuba nama kana oggaa inni akkasnaan jee dubbii tana sammuu tiyya keessa haayadheetumaan dhiifadhee uummata akka lee deebisaa fi isaaf hin goone naa taatee naan taane isin jenneen garuu gaa duraanuun ibsa kennee fi hoggaan kudha lama fixadheen je'eeni tanumaa tana jiddutti eeysumni kiyya tokko ka duratti na tajaajilaa ture odoonii fi biyya jiruu kan qooqaa quba qabaachaa ture obboleessi haadha tiyya biyya jarman almaaniyaa jedhamturraa dhufe nutti ziyaaraa gaafa ziyaaraa dhufu kana duuba mi'a raqa shirshirsi godheetiin waa gartee kana kaftariyaas dhaynee bunaas dhuynee naan je'eetiin akkasitti isaa wajjiin harka wal qabannee manarraa baanee duuba yeroo karaa deemnu kana cufaahu yeroo takka takka harka nagadhiiseetii hogga haasawni isaa tolee harkaa ceeku gubbaa ana kaayata eessumni qiyya kun. Oduma kanatti haala kanaan deemnee waliin haasawaa deemnuuti gurbaa ammaan dura qaadhimummaa na gaafate kana wajjii waliin kib jenne. Ammoo gurbaa kana waa takka waniin hin garte isa boodarraa kheyrum sharrii fi hamtuurraa waan takka waniin irraa beeku hin jiru isa duuba. Walumaa galattuu gaa an oduma neessuma kiyya kanaa wajjiin haasawaa deemnu tilifoona natti bilbili na bilbilaan ittiin cufe itti deebise sammaa kiyya tilifoona ol hin fuune gaafa gartee gaa bilbilli isaa kun hafuura nakkotee addaan cituu dinnaan asuma gara galeetiin jawwaala kiyya cufe cufnaa ni cuf nin cufee amma namtichi kuni illaa hanga nu deemnu kana inni numa jala jira bakka nuti ol seennuus bakka waa bitannuus bakka nyaataatiis bakka cufa nu jala deemeetuma nu dayatee nu sawwaraa suuraa na kaafachaa jira anaa fi nama kanaa wajjin amma oduma kanatti jirru namni kun booda sirkii natti godhe niin fuudhe na dhagaye waan godhaa ooltee fi bakka ati ooltee fi bakka cufa ganama guyyaa manarraa baate ani suma duukaan jira wanni takka tana dabretti hin jiru bakka ati teessuu fi waan nyaattee fi waan dhugdee fi cufa kee guyyaa irraa takka na biran kunne ati eega nama kanaa taate ni haa kiyyeertee sadeenitti ati naa haraamin nama biraatiif halaalii naan je nikaan kiyya kuno walam zalam sirraa buuse naan je takkaahuu nikaa kiyya hin qabdu naan je amma yeroo kana dubbiin tun na keessa yaade sanamtichi kunnaa isaa waliin dubbate malee warra keenyallee dheqee qaadhimummaa nan gaafanne warri keenyalleen harkadhu hin jenneen nikaan haa godhaa jee nikaan hin godhanne namtichi kun fayyaa qabamoo maraata akkamitti si hiike naan ja'a duuba anaa dubbii tana gartee if keessa yaayaase dhiiroo namni kun nama akkami maaliin deebisaa godhaaf odumaan jiru innummaanuu hin turre amma gartee natti bilbilee yaa addeetiyya dhiifama godhe hedduun dogongoree hedduun dogongoree illaa namni ati wajjiin deemtu san eessuma keeti jechuun dhagee tanaafuu badiin tiyya naarra hutinaanchi duuba amma gurbaan kun eega guyyaa saniiti waan kana halkanii guyyaatti deddeebi'e garte dhiifama naa godhi na dogongora kiyya anaatu dogongora qabaa jee dhiifama na gaafachaa jira. Duuba gaame haa ta'u gurbaa kana duraanillee waan lama seeneetiif hin ture qalbii keessallee na seenee garuu isatti hin baafanne deebisaas hin gooneef mee wanni gartee inni hojjete kun daandiin duraan kaayadhee lafaa qabarraa hedduu na fageesse. odoon nama kanaaf deebisaan gooneef odoonii fi siin fadhuus hin jenne si naa taatees odoon hin jenne mee nuura alhudaa wajjin walaa marii hannu jeetiin iyyannaa tiyyaa karaa keessan ergadhe harka addarra haayyadheetiin deebisaa teessan eeggadhaa jette obboleettiin teenya. Yaa obboleettii teenya intala musliimaa walumaa galatti wanni ati beekuu qabdu. siifi fakkaattuun teetiis dhiiraa dhalattiisaa taatanu namni tokko dhiiraa fi dhalaa wal dubbisee wal baratee siin fuudha na fuudhi intalti jettuunii gurbaan ju'uunii hukmi ahkaamni shari'aa heeraa seerri shari'aa duran dhaabbatu nama wal gaafatee wal heerumna ju'u duran dhaabbatu garuutu wanni ati beekuu qabdu intalti aaqilli takka yeroo nama tokko wajjiin bultii ijaarrachuu deemtu sanyii fi gosummaa fi gandummaa fi malkii fi bareedinaa fi addunyaa fi kawrsii fi kanaas ilaaltu tokkoffatti wanni isiin filachuu qabdu diinsaatii fi haala amala isaati. Odoo diin fedhellee qabatee haafidul qura'aan illee ta'e hadiisa haffazee jiraate waan haala bareedaa hin qabneen wajjin jiraachuun ni jabaatti. Tanaaf hadiisa keessatti إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه فزوجوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما حديث براتي زيادات جرى جنگرته وأمانتها خجو نما تكو قرتي خدين ساتي في حال عمل بريدا في أمانة جبي سوق أبو هو إسنت في خنا في خجو جر قلو قاسون أكما أرانتنا قربا خنرا هو درانو همتو دين ساتي في إبادة جبي سوسارا نو دبتخن سديسا namni tokko aqliinsaa guutamuun dhiiraa fi dhalattis yoo intalti si gaafattees na fuudhi yoo gurbaan si gaafattees hin fuudhaa jees walii deebisutti jirjiruu dhabuun sammuu qabeenyarraa maaliif waan namuu gumaasaatiin waan kana booda jiru wal odeeffachuun gurbaanis waan intala duuba jiru intaltinis waan gurbaa kana duuba jiru yeroo walii kennanii akkuma ati goote kanatti wal totto'achuun barbaachisa. Afreessa haqa keetirraa mirga keeti nama tokko habultii wajjin gartee ijaarrachuu deemtu tokko warra qabdaa ilmaan qabdaa jettee isa gaafachuun mirga keeti irrina tokkollee hin qabdu akka wanni takkallee booda isheen asitti hin dhufne odoo beektuuti tiseen teemii akkasiin hin jenne shaniisa ammoo mana keessanirraa bahuun kan kiyo eeysuma kee ka dhugaa akkanumatti gaa eeysuma jedhanii bar adeera jedhanii ka gosa biraa tokkos ni jira eeysuma obboleeysa haadhateetii tiru wajjiin kaatee akkasitti qaama keessa tarattee tolfattee waliin deemuun halaal keeti wanni si dura dhaabbataa hin jiru jahiisa ammoo namtichi si fuudhuu barbaade kammoo deebi'ee hannaan takkaahu basaasummaan si duuba deemee sii fi eessuma kee kana odoo waan gartee ati taate waan namni san ta'e odoon hubatiin kuni mirga isaati miti. Ati nama foon keetii wajji deemuuf mirga guutuu qabda. Maaliif gurbaan kunii afaanillee siif fuudha jechuun ati qaadhimaa isaa jechuu miti qaadhimaan namni gurbaa fi intalti wal dubbisuu jechuu mi bara bakka tana dhiiraa fi dhalaaf ifa haa galu dubbiin qaadhima jechuun kaka'anii warra isiin irraa dhalatti dhaqanii intala tana nuu kennaa jedhaniin gaafa warri arkadhaa je'e booda intalti tun qabamte takkasii duuba dhaamsa nuu dhaame nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam laa yaktub bacdukum alaa khitbati akhi وكما قال عليه الصلاة والسلام قرين كيسن قري قادما أبلي سخيسني أبلي سوجد لا تجتشوبتي أبلي اسم خيخة مسلماتي انت لا تكت إني خدتي ودو إني الران أولين ودو ورّي قرتي إتي خيسين كنن هنجينين أكنا جتني قبان قدوم فانقيفتنا تنبين جيسوني تنمأتي إسا وجن هاسو تنتنامتي duuba gurbaan kun si wajjiin dubbata malee warra keessanillee dhayne ni haasaallee qabdu kun egaa maal nama agarsiisaree namtichi kun nama diinirraa fagoo ulamaa irraa fagoo shari'a islaamummaa wallaaluu isaarraa sadarkaa tana si hiike ati hiikamtu siin jechuun wallaala wallaala oliiti ni humaatuun galiinii fi ulamaa umbirallee takkaa gadi hin teenye. inumaa haati tiyya akkamii heerumte abbaan kiyya akkamii fuudhellee baratee hin jiru jechuudha. Ammoo wanni isarra ture. Hoggaanii fi sii gartee nama dhiiraatii wajjiin deemtu arge namni kuni katabbiin qabu addarraa wanni isarra ture tilifoona dhawee takkaahuu nama sitti ergee takkaa barruu si barreeysee namni wajjin deemtan kana akkana bakka kanaattiin isin arkee maal siitaa jedhee si gaafachuun dirqamallee ittiin qabdu rakkinaa miti. Ammoo akkanuman lafaa ka'ee namtichi kun nama akkanaatii wajjin je'ee waan argee diddiguun wallaala isaarraa. Atilleen ammoo hulaa gartee inni itti silaa odoonii fi isin jidduu qaadhimummaan jiraatte odoonni kaan jiraatte odoo addaanillee gurbaan kun lafaa ka'ee nikaasaa qabaattee si hiike siin jee hulaa tana namni fibbane sihi atis maaliif hoggaa inni tilifoona sidhawee tilifoona garte ol fuutee ana maal feeta eeysa jirta bakkaan fedhe haa jiraadhu eeysuma kiyyaa wajjin jira gabaabinaan feetus afaan owwaa deebisii fi feetu afaan qabbanaawaa deebisi wanni takkatti sii fi isa walitti hiituun jirtu qaadhimaa saatiimi niqaasaan qabdu wanni si gaafatuufillee mirga saatii miti ammoo ati dogongorri kee yeroo inni tilifoonaan gartee siin juusan nama kanaa wajji deemta hayi mirga xiyyaamii abbaa fedhe wajji wan deemi jettallee dhuguma mirga keeti maaliif ati niqaa keetiin qabaa warra keenya dheexxinna gaafatte hojjettellee mirga keeti garuu sumnu badiin tasiihaati badiin tasaati ammoo ati gama keenya wani gartee nasiihaa si yaannu yaa obbaleetii teenya dhaggeeffadhu tokkoffatti hiree arraan tana rabbiin sitti fide tana waani namtichi kuni gaafa dura agarte diinsaatii fi amaanaa fi haala bareedaa qabaachuu faarsitee jirtuuf jecha gurbaan kuni sibiran kutin waani namti kun lal haala amala qaba diin qaba na carraaqqata na nafaqachuu dandeeyaatti amantuun sibiran kutin maaliif kadhufu cufaahu filannaa yoo guddisan kuni dheera kuni gabaaba kuni diima kuni gurraacha kuni shanyii kana kuni biyya kana jechuu guddisuun kadhufe cufa deebisuun dhalaaf waa takkallee bu'aan keessatti hin jiru kasaaraa malee kasaaraan isii intalti dhalaa takka yeroo gartee bultii jaartee mana sii keessatti rahaa godhu qabdi. Haga mana sii keessa jiraattee ilmaan guddifachuu dandeessuu qabdi. Ilmi namaa kun fayyadama qaba. Dhibama qaba. Tanaaf jecha hireen tun sin dabriisin jenna. Lammeessa gurbaan kun akka argamutti nama kheyriin irraa kajeelamtu. Maaliif nama nama eega dogongora saafirratti arge dogongora keessaan galee na sattarii dhiifama naa godhe jee halkanii guyyaa si deddeebi'uun kuni jaalalateetis ni qaba dogongora isaallee fitti dhagahe namni arra dogongora odoo ati qaadhimaa saatuun ta'in dogongora fitti beekee dhiifama nama gaafachuu beeku borullee haadha mana isaa yoo taate dogongorri irraa argame dhiifama si gaafachuu ni beekaa jechuudha. sadeessa ammoo wanni sii dhamnu wanni irraanfachuu hin qabne wanni itti yaaduu qabdu wanni hojiirra oolchuu qabdu rabbii keetiin baryaadhu salaata rakaa lama halkan salaatii maqaan isaa istikaaraa kitaaban du'aa'ii istikaaraa qabu bakka hedduudha jira isatti fayyadamanii du'aa'ii اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك دعائي جتوسا برد مرة لما في سديل لتديبي du'a isan keessa maaltu jira yaa rabbi gurbaan kun yoonii fi khayrii naa qabaate amrii laaffisi waliin dhufiti yaa rabbi hamtuu yoo naa qabaate duniyaa fi akhiratti khayrii naan qaban rabbi narraa fageesse akkana jetti tanaaf waa hunda dura namni waan dalagu keessatti bultii jaarutti dhiiraa fi dhalaanis rabbiin mari'achuun dirqama akkuma rabbiin sifa gabrootan isaa hogga himu والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما جئته الصفة خن رب دبتي أفريسا أنت لمسلمة قربا خنا تليفونا في سورامتي من خيسا رفي أكا شريعات فولا سادرة تيسي فولا سبنت تيفي يوغرت حاجة نتيجات الرفيسة قتل من متى بنت تيفي akkama man qabnetti qalbiidhaan ija ija banaatiin kalafan eyni qaceellotti hogga ol kees laali hogga taa'uus laali bakka gartee boruu sheenaan sitti dhuftu cufaa akka shari'aatti ilaallachuun sirratti haa jiraattu ammoo wajjin deemnee kaftariyaa dhennee laaqana nyaanne hiraata nyaanne yookiin shirshira jennaa laakkii bakkitti nama laalatan manuma keessan keessa. Shani isaa wanni nuti rabbii ol ta'e kadhannu siifi fakkaattuu ta'e cufaawu keessaa'u siif rabbiin laaftutti bultii si haa jaarsisu. Warra gartee addunyaa kanarraa odoon deemne ilmaan waan firraa hambisee warra isiidhaaf warra isaaniif du'aa godhu. kadu'aa'iin nama yaadatu irra caalaa wanni gartee ilmi namaa addunyaa irra dhiifatee biraa deemu ilmoo du'aa'i namaa gootuu dhiiraa fi dhalaas wanni ilmi namaa hedduu hawwuuf sani malee imaaraa hangana jaaree makiinaa hangana bitee waan akkanaa godhen ta nama isa dhaaluuti wanni if duuba dhiisan hanga jirtu kayrii dalagachuu if duuba wanni jiraatee ammoo shanyii teetitti wanni ilaalamu taati facaafatte ilmoo teeti nama ilmoo teetitti. ilmoo isaatti fayyadamurraa rabbiin si haa godhuu siin jenna obboleetii ta'e. Iyyalnaan lammee isaadhaa tawarra gartee tawarra daddachaati. Walumaa galattuu beekam jaalee warra daddacha jaalalaa. Dhaggeeffadha obboleeyya muslimaa. Tuni gurbaa tokko akkam ja'a. dubbii tana meeqa ceelloo qabadhaa gurratti keessaa warri bultii ijaartanii qabdan. Akkiji obboleessi keenya kun anaa amata kudha torbaa rabbiin bultii na ijaarsise. Ana gartee umrii sana keessatti huma takka illee waan jiru addunyaarraa bultii ijaarinsarraa humaan beeku. Barnoota malee. Bas namaatiitu na subee natti urgeessee natti mi'eessee intala tana fuudhinaan je'ee itti na kaase. intaltiitti na kaasan tuni mee waan ajaa'ibaa dhaggeeffadha intalti gartee namni itti na kaase tuni narra guddoo bareedina illee hin qabdu walumaa galattu odoo isii tana gartee bultii wajjiin hin jaarinis zinaanii wajji ture intala tana odoonii fi nikaan godhatin zinaanii wajji ture achi boodaaniin isii tana nikaa godhadhe garuu ani wanni na beekuu qabdan ilma gartee kiristaanummaarra dhalate tokko ka islaamummaatti seene waan islaamummaarraa waa takka illee waan hin beekuu qabu garuu ani gaa nama gartee rabbiin isaa qaceelchee karaa islaamummaa kanatti gale duuba tanaaf jechaa ani gaafii wahuma lamatanii isin gaafachuu deemu ta duraa nikaan kiyya kaniin gartee zinaa boodan godhe sun jira ta lammeessaadha ani intala tanan jaaladhu intala tana karattillee wajjin deemuun fedhu maqaa isiillee yaamuun fedhu maqaa isiitiin maquma isii kana yaamuun narratti ba'a wajjillee hoflee taphadhee takkaa hin jiraanne ammoo hanga ammaan tanaati hangi nuti wajjin turre amata afuri ilmoollee arganne waan rakkoon irraa qaburra isii wajjin jiraachuun fedhu ani isii firra hin hiikuu godha isii firra hin geggeessuu fedha hiikkaan maaltu anarra jira akka shari'aatti ija obboleessi keenya kun. laa hawla walaa quwwata illaa billah yaa obboleessa keenya ilma islaamaa duraa boodatti wanni siin jennu rabbuma kee tokkicha faarsi rabbuma kee tokkicha galatoonfadhu kaa islaamumma si naqe amantii takkarraa amantii takkatti hin dhufneeti amantiin ati itti dhufte tuni amantii addunyaa gubbatti rabbiin nabiyyallaa aadam uumee nabiyyallaa aadam irratti argamsiisee islaamummaa irratti hormaanni itti eegalame amantii abbaan keenya aadam irratti uumame duuba tanaaf jecha rabbii kee galatoonfadhu lammii isaa rabbii kee galatoonfadhu kasi fuusiise sii umrii qacaleedhaa dardarummaa keetiin akka zinaan gooneef ka rabbiin fuudha sii laaffise rabbii kee galatoonfadhu halaaliin eega zamana dheeraa baatii tahuu torbaan tahuu hangan tala tanaa wajjin turte rabbuma tokkochaa si beekaa atin illee himne eega duuba intala tanaa gaha rabbiin halaalii walitti isin fidee tawbattee nikaahii godhan kana irratti rabbii kee galatoonfadhu obboleessa keenya ta dura wanni hedduun nu rakkee wanni hedduun nu yaachisu sii kana ka waan guddoo guddoo balleeysee zinaa godhee odoo balleeysaa zinaa suni irraa murtiin tiyya maali badiin tiyya maali akkam tahuun qaba akkamittiin tawbadha jettee zinaa sannuun gaafatin nikaan kiyya jiraa jettee gaafachuu keetu hedduu nama yaachisa obboleessaa zinaan shirkii wajjii walqixa guddina keessatti ربي ولك أبيتي زنافي بدي برا سدي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شركي تاك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لم ولا يزنون جلا سديسا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أتوان إيه لافتو تكفر التيتي نخان قافت تك وبليس خين يلقيه namni aaqilli tokko ka rabbiin sammuu kennee fi ija lamaan gurra lamaan qabu jecha tokko odoo naman gaafanne jecha tokko odoo dubbachuu hin qabne waan san keeysatti yoon akkana jee ifiin xiqqeeyse ifiin arrabse maaltu nama dhaqqabaa yaaduudha qaba obboleeysa kiyya namni muslima tahe tokko dhugootti kan aqilii qabu tokko mee intala takka ta zinaanis wajjin jiraate tachi boodaan eega wajji haraam irratti qananii haraam qanani'ee boodatti intala tana jaartiin godha odoo namni isan rakkin qawweettiin fudhatiin shuquxiittiin fudhatiin uleettiin fudhatiin fedhin numa isaatiin intala tan halaaleeffachuu yaadee warra isaanii dhaqee guduunfaa geeffatee niqaa godhaniif isii wajjiin akka shari'aa jiraate isaaf dhalte ilmoo kana boodaan as gara galee eega amata afuriiti an intala tanan jaaladhu maqaa isiillee dhahuu hin fedhu isii wajjiillee harka qabadhee karaa deemuu hin fedhu akkamitti duba eega dubbiin akkana taate akkamitti wajjiin jiraatte amata afran kana akkamitti wajjiin rafta feetee ati jala si jala haa jiraattu feetee ati gubbaa jiraadhu feetee isa si gubbaa haa jiraattu namni wal harka fuula keessa gaafa haraam san dalayduu sanin wanni itti isii si geesse maali jaalala jaalaltee fuula keessa agarteeti waan isiin taate beekteeti hamtuu itti daleetti eega agarteen boodatti deebitee halaaleeffatte arra duuba as garagaltee intala tana eega quuftee deeqqifatteen boodatti intalti tuni narra guddo intalti tuni narra guddo jechuudhaan isii darbachuun wallee intalti sirra guddoo taatee gaafa san keessatti ati barataadhaa maallaqa qabdi eega maallaqaan si fuute maallaqni si dhumnaan guddinni wallee si dhageeme natti fakkaate wallee takkaa ulamaa ittillee as dhihaattee eega islaamumma seentee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa fuudhu umriin isaa amata meeqa intala umrii ama meeqaa fuudha fuudhee hin dhageenyeti obboleessa keenya bara ergamaan rabbii kan rabbiin addunyaa tana gubbatti caalaa namaa godhe umrii isaatii ama digdamii shaniitii intala amata afurtamii fuudhe ta isarra amata kudha shan guddoodha milaali umriin isaa 25 isiin 40 nam lama heerumtee isaan duratti ilmaan afur qabdi intala san fuudhee duwwa takkaa ama diidamii shan wajjin jiraatanii intalti tuni narra xiqqoo narra guddoo takkanaatiin nabii keenya alayhi salaatu wassalaam afaan saqee isaan baane yaa obboleessa kiyya namnummaan aqlii qabu hasammuu qabu tokko hafayyaa qabu intala amata gartee hangana wajjin jiraate amat afur ka ilmoorraa arkate takkaa wa'i takkaan jechi kanaa ni malaa jechi intala tana maquma siilee dha'uu hin fedhu takka lammeeysa ijaanillee arkuun fedhu lama sadeeysa wajjin qolachuu fi tattaphachuu fi hokkofluullee hin fedhu sadii afreeysa intala tana isii wajjin nyaadhee dhugullee hin fedhu isii wajjin karaa deemuu hin fedhu eega dubbiin akkana taate waa shanii ol intala tana ka isiirraa himattu taate wanni nikaa gartee nikaan siikuni sirri moo sirrii miti wanni gaafattuuf maalimi eebar wanni nikaa sirrii gaafataniif wanni sirreeffachuu nama gaafataniif wajjin jiraatiinsa fedhuufi odoo intalti tukuni intalti tuni nikaan sirri yoo siin jenne yoo ta'u battee gaafa san nikaa sii sirreeysan baatii takka teeysee hamma gartee xurin laguu takka itti dhufu eeydee yoo nikaa sirreeyfatte nikaan kee sahiha duuba naqiya ni sahiha siin jenna atiin kun if jijjirtee intala tana wajjin ni jiraatta yoo wajjin jiraachuu hafeetu taate maaliif hiikaa gaafattani haa ta'u eega haalli kee akkanaa taate wannummaan nikaa irraa gaafattu hin jiru obboleessa keenya waani jiruunsi akka armaa olii kana taate wanni as garagaltee hiikaa isiinu gaafattu illee hin jiru maaliif eega intala tana waliin jiraannee gammachuu waliin hin qabnu ka mana kana keessatti waliin ooddan ka wajjin nyaanne ka wajjin dhuyne ka wajjin kofalle ka wajjin taphanne taate si galee odoo naman gaafanne sirra islaa'if qulqulleessuudhaaf jecha atummaanu hiikuu dhabdata garuu wanni beekuu qabdu waan akkamma nu gaafattu kana odoo namni tokko haadha kee fuudhee abbaa kee boodaan haadha keetti waan kana dalage haadha keetiin akkana jee akkam obboleettii teetiin intala teetiin adaadaa teetiin maaltu si dhagahama garuu wanni beekuu qabdu wanni ati amma arraas borus beekuu qabdu wanni ati gartee intala tanaa wajjiin hojjechaa jirtu haalli hamaan ati qabdu kun kan amata hanga kana keessatti bifa akkanaatiin intala tana bulchitu namoota sagalee ta'e dhagahu waan ati dalagde kana dhagahuuf qaraatii guddaa kennite qaraatii guddaa amma wanni gartee gabaabinaan toltuun si yaannu wanni atis beekuu qabdu intalti tun haala hamaa ati isii irratti hojjettu kanaan takkanatti si wajjiin jiraatte amata afur intala intala obsa qabdu intala lafee qabdu intala haala isin itti hojjiraattu kanaa wajjin nam tokko jiraachuu hin dandeenye hulaatti cuftee jiraachiftu ajjechaan sodaachiftu karuma cufattu obsaa fi rabbii tokkicha abdachuun si wajjin jiraattee jiraachituu jiraachuu siiti nama agarsiisa lammeeysa ta duraa wanni sii dhabu rabbuma kee lubbuu kee keessatti rabbi kee sodaadhu yoo intala tana gartee dhugumaan dhibbarraa dhibbatti fedhinnaa harraan qabaanne ta'e ilmi namaa haala kanatti waliin hin jiraatu jiruutti hin busheessin haa taattamaan hogga deebisaan si geesse intala tana hiiki hogga hiiktu kabajaan fuudhi akka ganama warra isaanii irraa fuutetti warra isaanii deebisi sadeessa wanni sirra sitti dhamu intalti tuyyoo horiis bira qabaatte si umaarkaan qabanne yoo si liqeessite yoo si wajjiin wani sirraa liqeeffattee jiraatte yoo si wajjiin maallaqa walii baaftanii dachii fi manaas waa walii bitattanii qabaattan waan haqasii saantiima tokko odoo irraan irrifne inumaa waan biraa dhiisi odoo kiraa manaalleen gahee hoonurraa kafalii boodanaa kenni taasiin jette haqasii deebisiif. Afreessaa intala tana hogga hiite hamma isiin iddaa fixattu mana kanarraan baasin takkan irraanfatin yoo ammaan duratti intala tana lamatti hiitee jiraatee tun ammoo tamma ati gartee hiikaa dubbattu tuni sadeessaa taate mana keessatti illee ni kaakee qabdi mana keessa wajjin jiraachuu hin dandeessu yoo niqaan afaan keetirraa bee si wajjin achi jiraachuu hin dandeessu niqaan karraa boodaa yoo ta'e intala waraqaa teetiif waa hunda katabii qopheeffadhu fuudhii deemiini warra isaanii geessi feetu mana biratti hiiki feetu alatti hiiki akka mana keessatti waliin isin hin jiraannetti if qulqulleessa. Yoo hiikkaan tuni hiikkaa irraa sadeessaa san taate if eeggadhu. Ir if eeggadhu mana keessatti si hiika jettee isitti himin. Warra keessan dhayinajii fuudhii ganda geessi i qulqulleesse. Maaliif hiikkaan sadeessaa sibira mana keessa buluun isirratti haraam. Ammoo rabbii kadhataniirraa dhabnee rabbii kadhataniirraan dhabnee wanni kadhannu intala tanaa fi fakkaataa si'i warreen akkana cunqurfamanii rakkafaman kan gartee horii siirraa nyaatanii rakkoon akkanaa hogga dhuftee si gadiin dhiisu horii hangana naa kennitu malee horii qabduun fidaa if godhi je'anii kaan horii jadirraa fudhatee lubbuutti hiraarsaa jiru rabbiin isaanirraa haa kafalu isaaniif rabbiin rahmata haa godhu rakkoo isaan namoota kanaa waj biratti isaan mudatte tanaaf jiilanii bultiirraa illeen kakatina rabbiin harkasaatti bal'inaa jira waman yattaqillaha yajcal lahu makrajaa jee rabbiini rabbiin obboleetii teenye tanaaf rahmata haa godhu fakkaattuu siifitiifillee haa dirmatu warreen akkanaatis rabbiin haa qaceelchu وحتى نلتقي
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
obbolawwan musliimaa dhaggeeffatoota hordoof hordofoota TV Nuur Alhudaa eeggattoota deebi'ii gaafiidha. Eh, Gaafiin dura akka jettu eh, obboleettii teenya takkaatu gaafata. Ani eegaan bultii jaaree baatii jaha. Baatii jahan kana keessatti rakkoon guddoon na mudatteetiin halkanii guyyaa takkaa iyyaa takkaa booyaa mee obsa warrooman jeetumaan obsaan waan na mudatee dabarsaa ture. Ammoo gaa obsi wasanaarraa bahee humna tiyyaa ol taanaaniin kara keessan dhufe. Akka jettu obboleen tun duuba gaafii keessatti. Akkuma gartee intalti dhalaa takka heerumtittiin heerume duuba abbaan mana tiyyaa kuni meeshaan gartee rabbiin isatti kenne mataan isiidhaa tirfi mataa kana guddatti dubbi tana akka dhalal abbaa mana tiyyaa meeshaa gartee saalli isaa mataa kana guddata duuba akka guddinaa kanaa wajjin. obseetiin jiraachaa ture yeroo inni natti dabalamu hoggu takkaniin booya hoggu takkaniin iyya inumaa san bira hotee aduun seentee galgala inni alaa dhufnaan isa agarraan lubbuun tiyya hokkee nageessee isarraa hin rakkadha haala kana keessaan jiraa mee furmaanni kiyya maalii jetti yaa obboleetii teenya ta islaamaa gaafiin ati gaafattu gaafuma shari'aa keessa jirtu ta daliila qabdu. Ati arraan sana gartee namni ati wajjin jirtu kuni uumaa isaa keessatti guddinni meeshaa isaa mataan rakkoo sirra fiduun himattu kuni fakkaattu makkanaa dhalaan sahabiyyaataa zamana nabii keenyaa keessatti alayhi salaatu wassalaam ka dhufanii gaafatan ta'an. inumaa gaafilee keessa warra gartee eh, fooxaa isii tana handaara xarafa qabdee abbaan mana kiyyaa saalli isaa waan hanganaati akka handaaraa kana xiqqeenya huma takka illee haraaraa nan baasu fedhinnaa naan guutu isa kana wajjiin adda bahuu fedhaa jettiin intala tana nabiin ni beeka akka isiin ammaan dura jaarsisiidhaa hiikkaa sadeeysaa isii hiikees ni beeka sani deebisaan nabii keenyaa maal taate alayhi salaatu wassalaam ati wallee jaarsa keere ka duraan adda deemtisan yaadatti fakkaatta jeen eehii isumattiin deebi'uu fedhaa jette duuba inni sadeenissi hiikee isatti deebisuu deebi'uu hin dandeeysu hamma gartee dhiira biraa heerumtee ka heerumte kunilleen si wajjiin rafee walitti qananiitanuu isatti deebi'uu hin dandeeysan jeen laalne yeroo intaltitu waan kana gaafattu deem yaa baalagitti deem waan akkana akkami gaafatta hin jenneen shari'aa islaamummaa keessatti eega rabbiin إن الله لا يستحي من الحق جي أمني صحابة ديراك دلانيس قافي دين ساني خيستي حكومتك اللي إفدو بندي بيا إنو ما قرينيس نفتي يا إرقما ربي أنا دا قرتي يوني فين اه انتلت لا تكا ديرا دبلمتي ديرا وجي رفتي مناما قامني ديكتي جا إيه نديكتي يو بشان الرابه يو بشان الرابه luqa siirratti jiidhaa agarte ni dhiqatti ja'an deemi waan akkana akkamitti gartee gaafatta adaban qabdu hin jenneen duba tanaaf jecha ati yaa obboleeyti yoo namtichi wajjiin jirtu kun nama rabbi sodaatu ka diinis qabu ka carraaqatu ka haala bareedaa qabu yoo tahe hagana gartee waliin obsuun kee waan nama gammachiisu akkuma ja'anittu obsa warroomanii furmaata waan kanaarratti ta duraa wanni siin jennu wanni ati gaafatte ahkaama shari'aa keessa jiwaan jiru wanni if qaanfattulleen hin jirtu wanni namni proogiraamni kanaa itti dhufulleen wanni if qaanfatan hin jirtu waan shari'aa keessa jiru jechuu isin hubachiisa. Duba tanaaf jecha ta duraati wanni siin jennu abbaan mana keetii kuni yoo gartee guddinni mataa kuni gariin ogga dhageenyu karaa meeshaa takkaahuu dawaa teekinooloojii ammayyaatiin. waan fitti afuufanii jira jedhan kagartee qaama kana guddisu takkaata mataa guddisu yoo namtichi kuni waan akkasiitiin kakkasiif godhu taate qaceellotti hubadhuu jala deemi talammeeysaati yoo immoo inni gartee uumuma isaa tahuun eegasii galteen boodetti akka mul'atutti isin lamaan kun wajjiin kofli wajjiin taphanni taphachuun wajjiin kolachuun isin jidduun jirtu sumaa isa kana firraa gaadu isarraa gammachuu hin qabne gurbaan kun sitti haajama akka gartee rabbiin nu barsiisetti waqaddimuu li'anfusikum rabbi yeroo nuunju warra fi kana wadooniif ittiin daballe ittiin dabalamne kofalchiisuun taphachiisuun qirqirsuun gammachuun isii keessaa yoo dhufte gadaameessaan sii huni bishaan xaliila gadhiisa gammachuurraa karaa kana jiisaaf duuba. odoonii fi gartee hin kofalchiifne hin taphachiifne akkasitti isii ta goggoyduu tana itti haajamuun rakkina isiirra fida. Tanaaf jecha namoonni ka fakkaataa akkanaalleen waan kana gartee irraa gorsa fudhatanii akka odoonii fi gammachuun hin jiraanne taphni hin jiraanne akka waliin rakkine. Talamma isaadhaa teeknoloojiin ammaan tana keessatti wanni waan kana gartee kanaaf dawaa dawaan meeqaatu godhamee jira. Akkuma san gartee karaa ulamaa'ii warra gartaa wal'aansa mukaatiin nama wal'aanulleen fakkeenyaaf yoo gartee biyya teenya keessa taates muka waan ulatanii ulatanii fi waa hedduudhaa jira warra gartee mukaan nama wal'aanu gaafachuu dandeessa. Yoommoo biyya gartee arabaa faa keessa jiraatte axxaar Axxaar jettee bakka gartee namni dhalaan biyyee nyaatu sirraa bitatu takka libaanatarraa bitanii kana keeysa waan dhalaan gartee gadaameeysaadhaaf bitanii bishaanin neqanii istanjaan godhanii jira. Kunis gadaameeysaa kana keeysaaf yoonii fi iltihaabni takkaa'uu madaa'uun si goggoguun jiraatte kana fayyisa. Karaa lammeeysaatiin farmaasii cufa yoo seente akka biyya arabaatti muzalliq janiin muzalliq jechuun bishaan qallaa mucucaachisu waan gartaa yeroo walitti haajaman meeshaa isaa dibatee yeroo sitti haajamu meeshaan suni akka gartee goggoidduu sitti hin dhiibne karaan kun jiidhu atillee laalaan dhageessu isaafillee sirrakku innillee sirrakku atillee rakkoo ofitti dhageessu gadaamee isaan keekeessi goggogee jira jechuudha kar tokkoon isarraa gammachuun qabdu kar tokkoon odoonii fi waliin taphachiifne waa walitti dabalamtaniif karaan kee goggoga tanaaf jecha muzalli kuni qabbanaa waasni qaba bishaan gartee harkifatu akka gartee. waan ijatti naqif godhanii kanatti fakkaata inni kuni akka fiksiitti oowwaanis ni jira qabbanaawwanis ni jira lachuu akka fedhinnaa keeti insha Allah waan kanaa yoo fayyadamte fayyaa guutuu ni argatta je'ee jennee itti amanna. Maaliif wanni kuni waan uumaa rabbii eegatee mataan hanga fedhallee yoo guddatu abadan intalti dhalaa hin dadhabdu. sii mitii ta'amas sagaliitu dhiiran dadhabdu kana wanni gartee fide wanni beekuu qabdu intalti dhalaa takka ta ilmoo deessu dubbii tana qabadhu mataan ilmoo saniitii fi meeshaa dhiiraa kamtu irra gudda mataatu irra gudda mataan kunuu ni baha mataan kun saallikka laasikaati waan diqqaa wajjiinis likki deema waan guddatee dhufu wajjiniis ni deema. Laali horii dhaluus, laali gaalaas waa cufti bakka saalaa kanaa wanni bahu lubbuu guutu. Tana waan ta'eef atimma rakkinni bakka lamaan tanaa kanaan fayyadamii insha Allah furmaatanii argatta jechuu itti amanna. Gaafiin lammeessaadhaa akka jiru obboleessii keenya tokko baatii sadii duraan fuudhee jira. Baatii sadii duraan bultii ijaare. Intalallee rabbiin intala bareedduu naa kenne garuu rakkoon irra isinitti dhufuuf jaartiin tiyyatu yeroon isitti dabalamu hirriibaaf itti haajamu hoggumaan an itti haajamu malee hoggaa kanne gaya. Hoggaan itti haajamu kana bishaan xaliila hoodhannaa qabu kanaatu irraa jiga qaama sii keessa. duuba waan kanaaf deemeetiin hospitaalallee dhaqee gaafadhe kun waan haarayaa miti waan uumaa ilma namaatii wajjin jiru dhalaan akkasiilleen tuulaadha tanaaf jecha wal'aansan qabu naan jaan dubuu haala kanatti walumaa galattuu haala kanarratti wajjin jiraachuun hedduu na rakkaa jira yeroo takka takka inumaa gartee siree irratti huccuu gartee ka bishaan gadi hin baane jennee heddummina bishaan isiirraa bahu kanaa jecha huccuu irra afnaa. Inumaa gaaf garii hoggaan isiin dabalamu mudhii tiyyaa gad akka nama gartee bishaan qaama dhiqateetiin tahaa heddummina bishaan isiirraa bahu jecha. Duuba tanaaf jecha mee waan kanarratti maal naa dhaambdanii ija obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya garuu gaafiitii keessatti wanni wasanaa baate hin jiru. Wahuma nama gaafatani. Garuu wanni kun irra hedduun keessatti wanni amma ati gaafatte waan ahkaama shari'aa keessatti gaafii duraa santu ahkaama shari'aa keessa hedduu gala malee kuni gaafii karaa gartaa hayyoota wal'aansaa laalu. Tanaaf jecha karaa gabaabinaan akkuma warri hospitaalaa siin jee wanni kuni tuula dhalaan gartee uumaa isee keessatti hoggu takka gartee bishaan irraan cinne jira. Bishaan hedduu qabdu. Hedduu bishaan kun isii mokkoree jira. Warri gartaa akkasitti bishaan saniis bishaanuma sanii wajjin obsee waliin jiraatuus numa jira. Dhalaa garii yeroo isiin ilmaan dhadhalaa deemtuuni bishaan akkasii kun irraa diqqaachaa deema. Tanaaf jecha atilleen mee karaa hospitaalaa dhiisi karaa gartaa akka biyya arabaa kanatti mahalli axxaaraa ta'an tan mukkeen wanni akkasii tagartee ni beeka warri gartee axxaaraa kun ni beeka waan jirutti himtee waan bishaanin naqanii namni akkasitti istanjaan godhu waan akkasii jira kunilleen bakka san keessatti hedduu si fayyada ammallee warri gartee biyya teenyaa kabiirran warra qarxaasaa biran dhaqiin warra urjii ilaalu warra gartee taraaruu biran dhaqiin warra gartee muka gartee dawaadhaa ka gartee lukkuu kanaa qaliimaan reegoo dhisiin hin jenne kanammallee waan qarxaasaa fi kana godhuutiif itti hidhadhu siin hin jenne warra kanumatti muka gartee xibba nabii jedhanii jirti bar xibbii nabii heeyyata jedhanii sin gartee xibba shaabii tajaan sun muka garteerraa walisii godhanii akkatti fayyadamtu ka nyaatanillee jiraachuun mala ka dhiqatanillee jiraachuun mala karaa sanitti deebi'i duuba waan kanaan itti fayyadamisin jenna. walumaa galattu wanni waan gartee addaan yaa'iinsaa yookiin hiikkaallee barbaachisuu miti. Ati ammoo gartee haala kanaan jiraachuu hin danda'u yoo jette intala bareeddu rabbiin sii kennee bareedina kanaa wajjin yoo diin qabaatte tabiraallee dabalachuu ni dandeessa yoo dandeettiin si gooti. Walumaa galattu wanni kun waan uumaa wajjin dhufu sossoha godhiiti karaa wallaansitti dhufuu. لالي سنجنة والسلام عليكم ورحمة الله
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor Liwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu. Dhageeffattoonni keenya sanga ammaatiin nu wajjin turtanii sagantaa guutuu waan dhageeffattaniif guddoo isin galatoonfanna. Hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa aakiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما